sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adventistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turte gaarii.
kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti sinaa qaqqabu jechaa har'as kunoo jaalala waaqayyoo ta'ee hundumti keenyuu nagaa fayyaa arganne sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu kanaan waaqayyoo waan nu ga'eef waaqayyoon galateeffachaa sagantaa keenya kana yerootti jalqabnudha jechuudha sana dura garuu obboleessi keenya girmaa'inii kadhatanuuf godha.
gooftaa jaalalaa jaalalli kee fi araarri keenya guddaan nuuf baay'atee. Bakka bakka turtii keenyaaf haala turtii keenyaa keessatti utuu nutti addan bahin torban dabarsinee immoo ammas fuula kee duratti akka argamnu waan gooteef ulfinni siif haa ta'u. Ammas kun egaa gaaffii dhaggeeffatoonni keenya nu gaafataniif kan deebii kennu nu miti. Gaaffii kana kan deebisu hafuura keeti. Hafuurri kee inni dubbii kee barreesse deebiisaas immoo dhaggeeffatoota keenyaaf akka kennu jaalala kee haa ta'u. Haala dhaggeeffatoonni keenya keessatti argaman hundumaa keessatti sati isaanii wajjin ta'ee reediyoo isaanii banatanii yommuu isaan dubbii kee kana dhaggeeffatan hafuura keetiin sammuun isaanii isaa banamu nuunis nutti fayyadami maqaa yesuusiin si kadhanna ameen.
Tole dhaggeeffattoota keenyaa macaafa qulqulluu keessan baafattanii nu hordofuu hin dandeessu ammas gaaffiin dabareesaa nu qaqqabe guyyaa har'aa shaafii ashim godina iluu abbaa booraa ganda. Gachiirraati kan inni nu gaafate gaaffinni gaafate akka jedhaani sabni israa'el yommuu Gibxii ba'anii biyya kana'aanitti yeroo galan saba kan biraa biyya sana keessaa akka balleessan waaqayyo isaanitti hime hojiin waaqayyo sirriidhaayi saba tokko balleessaa saba tokko immoo biyya sana dhaalchisaayi warra sana balleessee warra kaan immoo biyya kana'aan sana dhaalchisaayi maan yaanni waaqayyo sirratti waaqayyo. Duguggura waaqa dugugguraatii kan jedhu gaaffisaa dhiyeesseera. Macaafni qulqulluun maal jedha?
Galatoom irratti ani immoo hafuura qulqulluudhaaf hin dhiisaa. Hafuurri qulqulluun baay'ee nama hubachiisa. Baay'ee nama barsiisa. Dhugaan beektuu hafuurri qulqulluun gara dhugaa hundumaatti sin geessaa waan ta'eef egaa ani immoo isaaf hin dabarsaa. Shaafii Ashiim godina Iluu Abbaa Booraa. Ganda gachiirraa baay'ee galatoomii gaaffii baay'ee gaarii nu gaafatte ammas gara fuulduraatti gaaffii kee kan nama barsiisan nu erguurraa duubatti hin jedhiin baay'ee si jaalladha jechuun jaalladha shaafiidhaan fageenyarra taa'ee nu caqasaa kan nu caqasan baay'ee yoo ta'an illee dhaggeeffatoonni baay'een gaaffii erguudhaaf baay'ee hayyamamoo miti akkuma filannoo faarfannaatiif dabaree. Dura nu'aansaa dura nu'aansaa jettanii gaaffii kitaaba qulqulluu kan hin barsiisa jettanis immoo namni kan irraa barata jettanis immoo nuuf erguu hin dagatinaa akkuma dhaggeeffataa keenya shaafii ashiinfaa jechuun jaalladha. Egaa mee gara gaaffii isaatti yoon darbe shaafiin maal jedhee gaafate sabni Israa'el yommuu biyya Gibxii ba'e waaqayyo biyya kanaaniin isaan dhaalchisuuf biyya kanaan keessa immoo namoota jiranii rukutaa balleessaa isaaniin jedhe. Isaanii akka isaan achi keessaa ari'anii baasanii biyyicha fudhatan godhe hojii waaqayyoof sirriidhaa haqummaa qabaa akkas gochuunsaa rattaas waaquma tuume girmaa'es waaquma tuume mini maaliifi rattaadhaan naqi girmaayachi arii iddoo sana fudhuedha maaliif iddoo dura isaanii kenne kun dhugumayyuu yoo irra keessa ilaalame haqummaa hin qabu hojii waaqayyoo. Yeroo akkasitti ilaaltu jechuudha. Garuu dhuguma dubbachuuf yoo ta'e akka waaqayyoo hin jiru jiraachuus hin danda'u. Haqadha hojiinsaa dhugaa irratti kan hundaa'edha. Ragaa irratti kan hundaa'edha. Mirkaneessa irratti kan hundaa'edha jechuudha. Kan immoo waa'een irra dhaabbadhee dubbadhu hin qaba. Maaliif kitaabni qulqulluun maal jedhaadha? Gaaffiin dhaggeeffataa kana waan ta'eef waan kitaabni qulqulluun jedhu irra dhaabbadheen egaa. Dhuguma yoo gaaffii irra keessaatiin yaada irra keessaatiin ilaalle waaqayyo. Saba tokko jibbee tokko jaallataa warra kaan ol kaasee tokko gabbuusaa oo yoo akkas ta'e inni waaqa maalii ture warri biyya lafaa akkasuma godhu miti yoo kan jedhu gaaffii baay'een baba'uu danda'a kanarraa jechuudha. Gaaffiin shaafii ashiin bal'aadha garuu Hammuma hafuurri qulqulluun nu ibsatti walitti qabne yaada isaa waan kitaabni qulqulluun jedhu dubbachuun barbaada. Garuu waaqayyo sabinni biyya sana keessaa balleessaa jedhe kun saba ifa hin qabneedhaa'oo kan jedhu ifa hin qabu sabi sun waaqayyo dursee waa ittiin himne Amoos boqonnaa sadii lakkoofsa torba irratti waaqayyo namoota isaatti waa tokko iyyuu ittiin himiniin calluma jedhee waa tokko hin godhuudha. Waan hundumaayyuu waaqayyo dursee erga waa godhee booddeetu waan isa ittaanee dhufu immoo. Godha waaqayyo dursee hin hima jechuudha namoota isaatti. Meegaa amma yoo gara gaaffii dhaggeeffataa kanaatti deebine saba tokko achi keessaa ari'ee saba tokko achi dhaalchisuun isaa sirriidhaa hojii waaqayyoo haqummaa qabaa kan jedhuu fi sabinni achi keessaa ari'aa balleessaa jedhe sun ifan qabuu waaqayyoo waa ittiin hin himne oo kan jedhu mee iyyaasuu boqonnaa lama lakkoofsa saddeet akkatiin nu dubbiftu nan barbaada.
Tole innis akkas jedha warri gaadduun sun utuu hin ciisiin isheen bantii manaa irratti isaan bira dhaqxee jedha.
Eewu isheenii Rahaab ejjituu kan jedhamtuudha. Rahaab ejjituun kun mandaree Yerukoo keessa jiraatti. Mandaree Yerukoo keessa yommuu jiraattu saba waaqayyo biyya sana keessaa balleessaa jedhe ijoolleen Israa'el dhaqanii balleessuudhaan dura gaaduutu isaan irra jira mandara sana dhaqanii ilaaluutu irra jira. Mandara sana yeroo dhaqanii ilaalanii warruma baduun irra jiru kana keessaa dubartiin Rahaab ejjituu jedhamtu kun gara eenyu dhufte gara warra mandara sana gaaduu dhufaniitu dhufte jechuudha. Yeroo dhuftu maal ittiin jette Rahaabi? Jara sanaan nuuni wanta waaqayyo biyya Gibsiis godhe galaana diimaas akkamitti akkas hin ceesisee Yordaanosiin akkas hin ceesisee kanarra kan darbe immoo mootota warraa baashan. warra amoorota maal akka inni godhe dhageenya irra waa'ee waaqayyoo keessanii nuuf haaraamin jette. Kanaaf gaafa mandara kana dhuftani maal nu godhaa harka nurra qabaa nun balleessinaa etteetu isaan simatte jechuudha. Rahaa bejjituun warruma maal ta'an keessaa warruma baduun irra jiru sana keessaa akkuma isheen jette immoo guyyaa murtaa'e booddee rahaa bejjituun kun kan gaaddota sana kan dhoksite waadaa walii galan kakuu walii kakatan. Ani isin simadheera nagaattiin isin simee isin immoo gaafa waaqayyo mandara kan harka keessanitti kennu nagaattiin asimaa mana koon mana abbaa koon balleessinaa jetteen. Kan immoo milikitaa walii galanii fo'aa diimataa mana keetti fannisii akka nuyi mana kee adda baafannuu fi maatii kee immoo mana keetti sassaabii jedhanii. Milikiti sun milikita fayyinaati. Milikita du'arraa baraaramuuti. Sabi sun egaa ifa qaba moo hin qabu kan jedhuu fi dursee waaqayyo saba sanaaf ifa kenneera jechuudha. Akka nama oduu hin qabne dingatuma irra bahee balleessaan jiru. Akka isaan gara waaqayyootti deebi'aniif carraan kennameeraaf jechuudha. Rahaab achuma keessaatti kan isheen qalbii jijjiirratte mana ishee mana abbaa ishee hambifte. Har'allee namoota baay'ee keessaa namooti qalbii jijjiirratan mana isaanii mana abbaa isaanii kan hambisuu danda'an namootuma biyyi lafaa kana keessaa qalbii jijjiirrachuu didan keessaa namoota baay'ee keessaa namoonni muraasni jiru jechuudha. Warri sagalee waaqayyoo akeekkachiisa waaqayyoo dhaggeeffatan. Iyyaasu boqonnaa jaha 22 irras waan jiru osuu dubbifteefi.
Innis akkas jedha. Iyyaasun yommus jara duraan biyyicha gaadanii deebi'an sana lamaaniin mana dubartii jituu sanaa dhaqaatii akkuma dur kakattaniifitti ishee warra kan ishee ta'an hundumaas achii baasaa jedhe.
Dhaqaatii akkuma dura waadaa walii galtanii fi utuu mandara yerikoo kanan balleessi waan isin goota inni jalqabaa maaliidha jedhe. Dubartiin sana maatii ishee dhaqaati achii baasaa dursaati. Dubartiin sun horuma yerikooti. Ifa qabdi jechuudha. Waan dhageessee amantee fudhatte waa'ee waaqayyoo dhageessee fudhatte otoo isaan qalbii jijjiirratanii waaqayyoo saba sanaan balleessaa'oo kan jedhu gaaffiidha jechuudha. Saba qalbii jijjiirrate gara waaqayyootti deebi'e waaqayyo akkuma raahaab ejjituu hambise hambisuuf qophaa'aadha. Otoo haasofnu sabni waaqayyoo warra kami kan jedhu yoo kaanne irratti yaadne gaariidha. Hundumtuu yakkaniiru ayyaanni waaqayyo isaanitti hir'ateera jedhee barreesseera paawuloos haa ta'u malee garuu namoota qalbii jijjiirratan namoota jaalala isatti agarsiisan namoota yeroo inni qajeelfama isaaniif kennu fudhatan waaqayyo akka isaan fakkoommii ta'anii saba kan biraa geggeessaniif isaanitti fayyadame karaa isaanii namoota biyya lafaa quunnamuu qaqqabuu barbaada jechuudha fakkeenyaaf hundumtuu ormoota keessaa dhufan orma hundumtuu. warruma ormaa kana keessaatu immoo nama fakkeenya biyya lafaatiif ta'u immoo filee immoo nama yaada qajeelaa qabu immoo dhiyeessa fakkeenyaaf iskeel boqonnaa kudha jaha yommuu ilaallu haati keessaa moorota iskeel boqonnaa kudha jaha lakkoofsa tokkoof lama sadii yoo dubbifne ati edha israa'eliin sanyii warra amoorotaati abbaan kee amooroodha haati kee warra heetiitiidha horma keessaan si waame aniidhaan yommuun si waame immoo fakkaattii koo akka biyya lafaatti agarsiiftuuf ture ati garuu erga guddatte haalli siin mijate na dhiifteedhaan israa'eloonni seessaa dhufan jechuudha hundeen isaanii hormuma keessaa dhufan. yaada qajeelaa isaan qaban ilaale immoo waaqayyo akka isaan warra kaaniif fakkeenya ta'aniif isaan file yeroo isaan immoo waaqayyoof ta'uu didan immoo isaaniinis dhiisaa tureera isaaniin iyyuu dabarsee warra kan biraatti kennaa ture mini hizqeel boqonnaa kudha jaha irratti yoo dubbifne yaada kana kan nuti argannu warruma israa'eliin iyyuu immoo yeroonni biyya baabiloonitti biyya gibsitti biyya garaagaraatti isaan kennaa ture jira jechuudha isaan qalbii jijjiirrachiisuudhaaf isaan barsiisuudhaaf. Eegaama mee gara yaada dhaggeeffataa kanaatti yoo deebifnu namoonni warri biyya lafaa kun ifan qaban yoo warri waaqayyo mandara kanaan keessaa isaan ari'aa isaan balleessaa jedhe. Waaqayyo maaliif akkasittiin jedhe utuma waa isaan itti himini kan ni jedhu mee iyyaasu boqonnaa sagal lakkoofsa sadii irratti dhiifama yaadumaan dubbachuu barbaada kutaa kana maal jedha iyyaasu boqonnaa sagal lakkoofsa sadii irratti jarri warra gibi'oon tokkoodha. Wanta waaqayyo biyya sanatti hojjete hundumaa yommuu arganii gara iyaasuu dhufanidha. Gara iyaasuu dhufanii maa jedhanii akka waaqayyo humna qabu waan baraniif waaqayyo jalaa miliquu akka hin dandeenye waan baraniif wanta waaqayyo mandaroota naannoo isaanii jiran hundumaa irratti hojjechaa jiru waan arganiif dhufaniitu adaraayaa gooftaa kun biyya fagoodhaa dhufne ilaa galaan nuyi baafne kun gaafa biyyaa kaanii galaa ho'aa ture amma garuu nurkatti caccabe qabbanaa'e jedhaniitu. Ilaa okkotee nati harroota keenya irratti nuyi feenee dhufaa jirru kuni gaafa nuyi biyyaa kaane okkotee haaraadha. Amma garuu nurkatti moofa'e biyya fagoodhaa baanee kooluusitti galuu dhufne waaqi keessa waaqa cimaa akka ta'e barree jedhaniitu gaafachaa turan. Maalni kana kan hin kaasuu barbaadeef iyyaasuun namoota sanaa wajjin nagaa buusee akka isaan saba Israa'elii wajjin jiraataniif kakuu nagaa dhaabe jechuudha. warra gibi'oon kan jedhaman kun isaan karaa gowwoomsaatiin iyyuu dhufan malee hollaama isaaniitti ka'anii dhufanii harkaa kennatan malee fagoodhaa dhufne haa jedhan malee ormoota jechuudha warruma waaqayyo mandara sana keessaa rukutaa balleessaa jedhe keessaa dhufan jechuudha haa ta'u malee mana waaqayyoo keessatti hojii tajaajila adda addaa fudhatanii akkasaa waggaa dheeraa tajaajilaniif ayyamameera jechuudha jaroonni sun harka kennatanii waaqayyo badiisa jalaa isaan hambise jechuudha egaa amma namoonni sun maal dhaga'anii dhufan. Warri kaan maal dhaga'anii deebi'uu didan? Warri kaan dhaga'anii deebi'uu didanii qalbii jijjiirrachuu didanii warri qalbii jijjiirratan immoo akka irra haabeejjituu fa'a harka kennatanii waaqayyo isaan hambise gara waaqayyootti deebi'anii isaan hambise. Warri akka mandara gibi'oon saba gibi'oon warra jedhaman kana dhufaniitu iyyaasutti harka kennanii waaqayyo kakuu nagaa isaaniif mirkaneessa saba waaqayyo wajjin waggaa dheeraa akka isaan jiraatan godhe. Waaqayyo saba ifaan qabnee kan inni balleesse jalqaba amoos boqonnaa sadii lakkoofsa torba irratti caqasnee turre.
Callisee waaqayyo hin balleessu waaqayyo waaqa nama balleessu miti waaqayyo nama fayyisuufidha yeroo hundumaa yookaan inni karoorri karoorrisaa jalqabuma kaase jechuudha. Kanaaf himaa inni waaqayyo callisee utuu carraan kennee itti deddeebi'ee utuu isaan hin gorsiinii gara badisaatti hin geessu nama kamiinuu jechuudha. Garuu gaafa hanga yeroo saatiitti namni deebi'uu didu. Waaqayyoo waan godhu godhaa jechuudha. Murtee fudhatu qabaa jechuudha. Malee carraa kennee fira ture jara sanaatiif jechuudha.
Galatoom irratti amma gaama maaltu maal ta'ee gara jara kanaatti waan deebi'u warri kaani warri fudhatanii qalbii jijjiirratanii gara waaqayyootti harka kennatan. Warri harka kennachuu didan immoo saba Israa'eliin karaa dhoowwachaa kan turan jiru. Karaa maasii keenya keessaa humbayinaa kan jechaa turan jiru. Saba waamanii abaarsisuuf kan yaadaa turan jiru sanyii akka balaaqe bala'aam. Balaaqee mootii warra mo'aabotaa balaamii waamee abaarsisee jara sana balleessuuf ture waaqayyoon mormuudha jechuudha. Akka sabni sun biyya sana hin dhufne waaqayyootti qooda harka kennachuu waaqayyoon mormuu jabina isaaniitii waan adda addaatiin yaalii kan gochaa turaniiru. Isaan kun waaqayyoon miliquu hin dandeenye eegamu. Maanni egaa warra kamii warri ormii kan jedhuu fi Isaayas boqonnaa shantamii jaha lakkoofsa sadii akkatti naa dubbiftu nan barbaada yoo daftee bira geesseefi.
Tole akkas jedha namni ormi gara waaqayyootti yommuu deebi'u waaqayyo dhugumaan saba isaatti gargar nan baasa jedhee hin yaadiin inni xu'aashiinis kunoo ani muka gogaadha hin jedhiin jedhaani.
Galatoomi namni ormi gara waaqayyootti yommuu deebi'u waaqayyo saba isaatti adda na baasa jedhee hin yaadiin inni xu'aashiinis ani muka gogaadha hin jedhiin waaqayyo bira ilaalcha akkasii hin jiru jedha jechuudha. walqixxeedha. Ormi gara waaqayyootti yoo deebi'e maal jechuudha akkas jechuun lammii waaqayyoota jechuudha hundumtuu harka waaqayyootiin uumame waan ta'eef. Gaaffiin dhaggeeffataa keenyaa gamaa inni kan inni nu gaafate saba tokko jibbee tokko jaallataa waaqayyo warra kaanii mandara sana keessaa ari'aa baasaa jedhee saba Israa'eliin immoo achi gashuunsaa feeriidha. Ormi eenyu waaqayyoo fi tokko mucaa guddifannaa ta'e tokko immoo maal faarfannaa tokko yaadattaa? Eenyudha mucaan guddifachaa? Siifoo hundumtuu ofirra dhiigaati eenyudha mucaan guddifachaa?
Eenyutu aantee waaqayyoo ta'e eenyutu immoo guddifachaa waaqayyoo ta'a. Hundinuu walqixxeedha jechuudha. Hundumtu tokkoffaadha waaqayyootiif.
Waan dhugaadha jechuudha. Namni hundumtuu waaqayyoo fi walqixxeedha jechuudha. Warra yaada isaatti gara yaada waaqayyootti galan immoo inni caalmaatti akka isaan biyya lafaa barsiisan isaaniif filata jechuudha. Dhagaama Isaayyaas maal jedhee ormi hin jiru jedhe. Ormi gara waaqayyootti yommuu deebi'u saba isaatti adda na baasa jedhee yaadaniidha. Kanaaf immoo ragaa baay'ee dhiyeessuu hin dandeenya. Fakkeenyaaf ruut boqonnaa lama keessatti wanti ruut jette jira. Yeroo Naa'omiin biyya Mo'aabii naxxe biyya Mo'aab keessatti immoo ijoolleen ishee haadha manoota fuudhanii utuu immoo wajjin hin jiraatin immoo du'anii yeroo du'anii orphaan nagaatti dhaamtee deebite Naa'omiittidha. Ruut garuu duukaa dhufteedha miti. Ruut yommuu duukaa dhuftu maal jettee sabni kee saba kootii waaqi keessa waaqa kootii ruut boqonnaa tokko lakkoofsa kudha jaha irratti fakkeenyaaf sabni kee saba kootii waaqni kee waaqa kootii. Iddoo ati itti duututti anis dhaqee nan du'aa. Iddoo ati awwaalamtutti anis dhaqee nan awwaalama. Kanaaf na biraa deebi'i jettee nan dirqisiisinii jette ruuti gaafa naa'omii wajjin haasoftu. Dhuguma immoo in deebitee dhufte. Deebitee yommuu dhuftu ruuti. Ruuti boqonnaa tokko lakkoofsa kudha ja'a yoo argine nan dirqisiisinii jette miti orma garuu isheen gara Israa'eliin gara Beetelemiin dhufaa jirti immoo. Kanaaf waaqi kee waaqa koonaa ta'a sabi kee saba koonaa ta'a biyyatti tudduututti achitti du'ee nan awwaalama waaqi kee waaqa koo sabi kee saba koonaa ta'a amantii guddaadha miti kun waaqayyo nama addaan hin baasu. Rooti dhugumayyuu immoo kana akkuma isheen jette ta'eef rooti eenyutti heerumte gaafa dhufte yaadatta bo'aas namicha jedhamutu ishee fuudhe erga isheen gara biyya beetelemiin dhufte bo'aas namichi jedhamu kun immoo ilma yoobeed jedhamu godhate. Yoobeed namni jedhamu kun immoo ilma Isseey jedhamu godhate. Isseey kan jedhamu kun immoo daawwitiin godhate. Daawwit kun immoo sanyii Yihudaati qomoo Yihudaati jechuudha. Gooftaa yesus immoo qomoo Yihudaa keessaa dhalate. Naannee naannee qomoo ruutiin keessaa karaa ruutiin dhufee dhalate jechuudha gooftaa yesus biyya lafaa kanattu. Dhugumatu waaqayyo adda nama baasa ta'e dubartoonni baay'een jiru mini hidda sana keessa darbuun isarra hin jiru ture. Sanyii daawwit leenca Yihudaa kan jedhamee fi hidda sana keessaa lakkaa'amee dhufetu sanyii daawwit keessaan dhufe yommuu inni dhalatu hidda leenca Yihudaa jedhamee itti moggaafame haasaan kun achirraa dhufe jechuudha. Kanaaf amma ruuta akkuma achii kakattee kaate waaqayyoo waanuma isheen jette isheedhaaf ta'e jechuudha. Kanaaf Isaayaas boqonnaa shantamii ja'a irratti kan jalqaba dubbifnee turre waaqayyo saba kan biraarraa adda na baasa. jedhee yaadiin namni ormi gara waaqayyootti yommuu deebi'u kan jedhu laallee turre mee hojii ergamootaa boqonnaa kudhan lakkoofsa sagal nu dubbistaame yoo daftee bira geessee fi hojii ergamootaa boqonnaa kudhan lakkoofsa sagal irratti waan ta'e yeroo pheexiroos biyya lafaa kanarratti barsiisaa ture waldaa bartootaa gidduutti waldhabdiin kirikiriin adda addaa ka'eera mee hojii ergamootaa boqonnaa kudhan lakkoofsa sagal.
Tole sagaliif kudhan irraatii nan dubbisaa akkas jedha. Borumtaas warri ergaman utuu adeemanii mandara Yoopheetti dhiyaatan. Phexros immoo akka sa'aatii ja'aaffaatti kadhachuudhaaf bantii mana isaa isaanii isa diriiraatti ol ba'ee inni yommus beela'ee waa nyaatu barbaade garuu utuu nyaanni isaaf qophaa'utti jiruu of wallaalee mul'ata argee jedha. kudha tokkorraa immoo ittiin dabala bantiin waaqaa banamee wanti akka baallee uffata guddaa mataa afuriin hidhamee gara lafaatti utuu gad buufamuu arge bineensonni miila afur qaban lafa irraa kan munyuuqan qilleensa keessa kan balali'an hundinuu uffata sana keessa turan.
galatoom irratti maayinammaa mul'ata pheexroos argeedha. kun pheexroos maal argee yeroo waldaan bartootaa rakkina keessa turteedha. Rakkoon kun maaliif namni dhanna qabatee gara waaqayyootti deebi'a? Lakkii utuu dhanna hin qabatiin amantiidhaan gara waaqayyootti yoo deebi'es waaqayyo san fudhata. Lakki nu warra Yihudii taane malee waaqayyo warra kaan warra ormaan barbaadu kan jedhu waldaa bartootaa keessa rakkina ture jechuudha. Yeroo sana waaqayyo Pheexroosiif mul'ata kenne. Mul'ati waaqayyo Pheexroosiif kenne suni mul'ata akkamiiti? Hantuuta, bofa, simbira, waan baallee qabu, waan miila furiin deemu, kottee baqaqaa kan qabu, kan hin qabne, waan xuraa'aaf, waan qulqulluu jedhamanii biyya lafaa kanarra kan jiran kanatu waaqayyo mul'ataan kenneef jechuudhaan Pheexroosiin. Kaayi qaliitii nyaadhu warra sii kenne kana. Kan jedhummoo sagaleen dhufeef. Innaan Pheexroos immoo maal jedhaa lakkaan waan xuraa'aa akkasii takkaama godheen beeku godheen. Deebii ammas sagaleen isatti dubbataa jiru suni wanta waaqayyo qullaa'aatti lakkaa'e ati ciigga'amaan godhini ittiin jedhe jechuudha. Maal barsiisaa jira? Wanta ilbiisa sana akka inni nyaatu miti amma waaqayyo kan inni isa barsiisaa jiru. Waldaan bartootaa rakkina keessa waan jirtuufi warri kaan ormaa nuyi warra qulqulluudha. Kaan xuraadha kaan qulqulluudha jedhanii waan isaan yaadaniifi. Waaqayyo isatti xuraa'aadha itti yaaddu kanis isatti qulqulluudha jettu kanas hunduma isaanii warra ormas hin jettan Yihuudii qofa utuu hin taane warra Yihuudii hin ta'in qomoodha warra Yihuudii hin ta'inis Waaqayyo jaallateera. Kanaaf gara mana Qorneeliyoosiin deemi haqisa barsiisi isatti simi ittiin jedhamee ture jechuudha. Kanaaf yeroo rakkina akkasii keessa amma kana kan hin kaaseef maa inni warri ormi eenyuudha? Warri qulqulluun immoo eenyuudha fuula waaqayyoo duratti. Qalbii jijjiirratee kan deebii gara waaqayyoo kan dhufe hundumti isaayyuu saba waaqayyooti. Warri didanii isa irratti ka'an warri isa morman immoo saba isaa miti jechuudha. Kanaaf amma gaaffiin dhaggeeffataa keenya shaafii ashiimii kan inni jedhu waaqayyo warra kanaanii mandara san keessaa ariisisee Israa'eliin immoo achitti gashisiise inni loogii godhaa saba tokko jaallatee tokko jibbaa. Hin fakkaatu oo yaadi waaqayyo sirriidha. Gaaffiinsaa sirriidha garuu waaqayyo waaqa akkasii miti. Maanni utuu saba tokkoof ifaan kenni waaqayyo hin balleessu murtiin fudhatu akkuma jalqaba caqasaa turre. Uumama boqonnaa kudha shan lakkoofsa kudha jaarratti yoo ilaalle waaqayyo Abiraamiin akkas jedhe gana utuu sabni Israa'eliyyuu biyya Gibsiitiin dhufin amma erga isaan biyya Gibsiitii dhufanii booddeessa ta'edha amma inni dhaggeeffataan keenya gaafatu. Uumama boqonnaa kudha shan lakkoofsa kudha jaarratti waggoota baay'ee boodda sabni kee waggaa dhibba afuriif biyya Gibsiittiin booji'amu. Achii booddee immoo yeroo xoofoo warra Amoorotaa guutu deebi'anii dhufanii hin galu jedhee itti meera Waaqayyo Abiraamitti. Ganaadha sabni Israa'el yeroo sana iyyuu hin jalqabne jechuudha. Amma maalittiin jedheera Waaqayyo Abiraamiin? Waa'een Gibsii ganaadha kun kan inni ta'u. Waggoota baay'eetu hafaa jechuudha. Yeroo kun ta'u keessaa Waaqayyo maalittiin jedhe sabni kee biyya Gibsiitti hin booji'ama? Amma isaan biyya sana turan immoo sabni warra Amoorotaa xoofoon isaanii hin guuta yommuu sana deebi'anii dhufu jedheen. Xoofoon isaanii waan guuteefitu irra deebi'eetti maa tureera waaqayyo raajiin kun yeroo dheeraa dura dubbatame waan kanas hin fudhanne sabni warra moorota kana'aanota amoonota yibuusota kan nuyi jennu kun ifa hin qabanii miti ifa qabu garuu cubbuun isaanii ittuma baay'achaa ittuma baay'achaa ittuma baay'achaa deeme yeroo isaanitti baay'achaa deeme kanammoo warri lafa balleessan maaliin ta'u dheeraa hin balleeffamu jedhee caafameera. Lafa kan balleessan hin balleeffamu cubbuudhaaf xuraa'ummaadhaan wanta jibbisiisaa kanaan biyya lafaa kana kan balleessan amala hin barbaachifneen biyya lafaa kana kan balleessan hin balleeffamu jedhameera. Har'as dhaggeeffatoonni keenya kan isaan beekuu qabanii amala waaqayyoon hin barbaanneen biyya lafaa kana kan balleessan namoonni hin balleeffamu. Kanaaf egaa amma waaqayyo saba Israa'eliin deebisee fideetu saba kana biyya kana keessaa ari'aa jedheen. Gara dhumaatti meetiksii tokko leewwota boqonnaa kudha saddeet lakkoofsa digdamii afur akkati nu dubbiftu nan barbaada. Seera leewwataa boqonnaa kudha saddeet lakkoofsa digdamii afur nu dubbisi.
Akkas jedha. Egaa isin isaan kana hundumaan of hin xureessinaa. Sabni ani isin dura oofee baasuudhaaf jedhu akkasitti waan of xureessaniif biyyichi illee hin xuraa'e. Ani immoo yakka isaaniitiif isaan nan adabe. Biyyichis warra. Isa keessa jiraatan of keessaa hin tufee jedha.
Galatoon muratta tiksiin baay'ee jaalladhuudhas maal jedhee isin yeroo biyya kanatti galtanii akka sabni kun jiraataa ture of xureessetti of hin xureessinaa. Biyyi suni saba sana maal godhe of keessaa saban isin duraa oofee baasuuf jedhu kun akkaataa kanatti jiraatu turanii akkaataa isaanitti jiraatan tarreesseera fira isaanii fuudhuu dhiirri dhiira fuudhaa dhalaan dhalaa wajjin hoomosekshuwaalii seedhana. Isaarra addunyaan amma raajeffattu bara sana dura ture yeroo sana jalqabe jechuudha. Sabni sun xuraa'ummaa jibbisiisaa irratti xuraa'ummaa irratti cubbuu irratti cubbuu cubbuu irratti cubbuu yakka irratti yakka hojjechaa yakki isaanii tuulamee fuula waaqayyo dura yommuu ga'u waaqayyo maal godhe xoofoo warra Amoorotaan guutaa kan jedhu uumama boqonnaa kudha shan lakkoofsa kudha jaha argineerra Yeroo xoofoon sun guutu waaqayyo adabbii laata. Arras mul'ata boqonnaa kudha afur keessatti yeroo biyyi lafaa kun bilchaatu haamamuunsaa ga'eera jedhamiti. Otoo biyyi lafaa cubbuunis bishaatee tollis hin bishaatiin waaqayyo murtiin kennu. Qajeelummaanis ga'umsa isaarra yommuu ga'u cubbuunis caafisa dhumaa fiixeessa dhumaa yommuu ga'u waaqayyo murtii kenna. Warra kanas maaliif ari'e waaqayyo biyya sana keessaa? Lewwota boqonnaa kudha sadii lakkoofsa 24 kan hatamanu dubbiftee. Saban isin duraa oofee balleessu baasuudhaaf jedhu kun cubbuu akkasii hojjetu isin garuu cubbuu isaan hojjetaa turan kanaan of hin xureessinaa. Gaafa akkas gootan lafi kun ofirratti isaan baachuu didee isaan tufe waan ta'eef isiniin isin tufa jedhe jechuudha. Yommuu sabni Israa'elis immoo deebi'ee akkuma kana deebi'ee ta'e waaqayyo biyya sana keessaa isaan ari'ee warri Baabiloon dhufanii akka isaan booji'an sabi garaa garaa dhufee akka isaan booji'u. Biyyoonni ollaa isaanii warri asoor warri maalii dhufanii akka isaan booji'an gochaa ture jechuudha. Israa'el qofa ofitti aansee utuu hin taane Israa'elis yommuu inni waaqayyoon dide waaqayyo harka hormaatti isa kenna. Oofee biyyicha keessaa isa baasa. Biyyichi yuusin tufaa akkuma warra kaan tufeedhe waan ta'eef cubbuun keenya yommuu baay'atu egaa kun hiikaa kallattiiti. Biyyi samiinni nuyi amma itti galle inni haasofnus akkasuma cubbuu gaggadhee wajjin nama hin baatu cubbuu wajjin nama hin baatu. Of keessaa tufa warra kaan warra cubbuutti hiikamuu didan. Kanaaf waaqayyo irras immoo dhaamsi inni qabu biyya sasamaayii sanatti namootaan galla jedhaniyyuu cubbuu irraa hiikamaa jedha waan ta'eef dhaggeeffataa keenya shaafii ashimiin sabinni biyya sana keessaa oofee baase sun warra waaqayyoof ajajamuu didanidha. Lafichi of keessaa isaan tufe saba Israa'eliinis immoo yeroo isaa waaqayyoof ajajamuu didan akkasuma of keessaa isaan tufe waan ta'eef waaqayyo wal caalchisuuf utuu hin taane. adabbiidhaaf qajeessuudhaaf akkas godhe kan jedhu dhaamsa qaba kana caalaa deemuu hin dandeenyu sa'aatiin keenya nu dhorkaati.
Tole baay'ee galatoomi yaada bal'aanuuf heerte kutaa macaafa qulqulluu keessaati dhuguma sababa yakki isaanii guutee fi utuu waaqayyo adabuu dhiisee hoo kan jedhu yaada namaatti dhufuu danda'a otoo akkas ta'e waaqayyo ammas waaqa feerii miti jechuudha sababni isaa warra qulqullootatti ammoo gaaffii ta'a kanaafiyyuu gatiin hojii isaatii argata namni jechuudha yookiin immoo uummanni tokko kanaaf. Warroota cubbuun isaanii ol guute waaqayyo adabuunsaa xumura irratti erga yeroo araaraa kennee fi adabuunsaa sirriimadha jechuudha. Utuu adabuu ta'e immoo maannire hiikaa gara biraa namaaf kenna jechuudha macaafni qulqulluu. Kanaaf adabuunsaa sirriidha. Har'allee akkuma ammatti dubbatte namoonni cubbuu itti deddeebi'anii yeroo araara isaanii dabarsanii namoonni qalbiin jijjiiranii adabamuun isaanii hin oolu jechuudha. Seenaan waaqayyo hojjechaa ture irra deebi'a waan ta'eef wal fakkaata waan ta'eef hin oolu jechuudha. Kanallee dhaggeeffataan keenya shaafii ashim baay'ee sirriitti ibsa bal'aa akka argate nan amana isa qofas miti dhaggeeffattoonni kanaaf dhaggeeffattoota nullee kan asirratti dhagaa jirru kutaa macaa qulqulluu keessaa. Of oolchuun akka inni duraatii eegamu namni kamillee jechuudha. Namni kamillee badiirraa gara waaqayyootti akka inni deebi'u. Isa amanee san amanne hundumtuu gara waaqayyootti caalaatti akka deebi'uudha jechuudha. Caalaatti akka dhiyaatudha jechuudha. Malee waaqayyoo namoota gargar baasuuf miti kan jedhudha. Ergaan guyyaarraa yookiin immoo gaaffiin guyyaarraa kanumaatiinidha kan inni xumurame. Tole dhaggeeffattoota keenya torban sagantaa kitaabni qulqulluu maal jedhaa jedhuun hanga walitti deemnutti nagaa waaqayyoon turaasiniif jennaa turtii gaarii.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenne asumaan xumur sagantaa keenya irratti yaada yoo qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo waldaa adventistii addunyaa lakkoofsaan saanduqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuuf barreessa raadiyoo waldaa adventistii addunyaa lakkoofsaan saanduqa poostaa 455 finfinnee.